radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turavugira kandi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi
twabonye ko ari ibintu biteye agahinda n'amakenga kuko biboneka ko ashobora kuba atari umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ashobora kuba ari abantu benshi baba barahambwe mu gihe kumbure tutaramenya neza kumbure kizomenyekana babijeje amaze gufata igikorwa mu ntoki uyu ni buramatari w'intara ya muramvya emmanuel niyunge ko avuga ku magufa y'abantu benshi bamaze imyaka bishwe babonye uyu munsi mu gatebe ni amakuru yo mu burundi ku mutumba wa gatebe muri zone bugarama ni mu ntara ya muramvya habonetse rero amagufa y'abantu benshi bishwe iyi zone bugarama iri mu karere kabayemo intambara zikaze hagati y'imitwe yarwanaga yarwanyaga leta imitwe rero yarwanyaga leta n'ingabo z'igihugu mu myaka ya mirongo cyenda eloge wirika neza yakurikiranye inkuru
bimwe muri ivyo bisigarira vy'abantu vyatowe mu murima wimbuwemwo ingano ibindi navyo mu mushinge w'inzu wamezeko ivyatsi amagufa uyaravye neza vyaboneka ko arayakera kuko yari yumye n'ubuhanga bwarakobotse iruhande y'amagufa mwamwe haboneka ibisigarira vy'impuzu n'imikaba yo mu nda yo kwambaza amapantaro umusozi wa gatebe ivyo bisigarira vy'abantu vyatoweko buri muri zone ya bugarama komine n'intara ya muramvya ni kilometero mirongo itatu na bine mu buseruko bw'umugwa mukuru bujumbura ni iruhande y'amasanganzira y'ibarabara rya bujumbura muramvya na bujumbura kayanza buramatari w'intara ya muramvya avuga ko abanyagihugu aribo batanguye kubona ayo magufa kuri uyu wa kabiri baca batabaza abajejwe intwaro niko kuhishikira rero kuri uyu wa gatatu mu gitondo bamwe mu banyagihugu bo mu micungararo ya gatebe bemeza ko ababo bari mu biciwe aho hantu uwo mutama w'imyaka mirongo itandatu n'umwe afise abana batanu yemeza ko yahaburiye umuyabaga w'imyaka cumi n'umunani muri kahise duhereye muri mirongo icyenda na kane hari abantu bakura mu mituka bakabikira ngaha ndeye hariho n'umuhungu wanjye bamukuye muhira abasirikare ba leta bamwiciye ngaha nyine niba byaranje benshi bakura mu mihana bariko barapatuye uwo bahura baramutwara bagaca babikira ngaha asaba ubutegetsi gufubana iteka abantu biciwe aho hantu turasaba yuko bofubana iteka kuko bari abantu tubirabye icyizero kiri bazobikurikirana ababijejwe barabe ko byoshoboka bahashobore guhamba iteka kuko nabo nyine bari abantu baremwe n'imana icyizera ni uko abaturongoye bobikurikirana bakaraba ko bazira ubusa nta kintu bazira buramatari w'intara ya muramvya yafashe ingingo yo guhagarika imirimo yose yahora irangurirwa aho hatowe ayo magufa imbere y'uko amatohoza arangira emmanuel niyungeko twabonye ko ari ibintu biteye agahinda n'amakenga kuko biboneka ko ashobora kuba atari umuntu umwe canke babiri canke batatu ashobora kuba abantu benshi baba barahambwe mu gihe kumbure tutaramenya neza kumbure kizomenyekana babijeje amaze gufata igikorwa mu ntoki murazi ko igihugu c'uburundi cagiye gihura n'amahano atandukanye hari ibibazo vyinshi rero vyagiye bitatora inyishu nyinshi kumbura bigiye gutora nyinshi mu minsi bashireho imigwi umugwi severe uzobikurikirana kugira ngo bamenye mbega habaye iki vyakozwe nabande vyakorewe he no munsi tukuwe n'abasanzwe bahagarariye uwo murwi ndetse n'umugwi w'igihugu ujeje agateka kazi na muntu mugwi wigenga tugiye kubanira tuvugana no dufasha kugira ngo bikorwa bizobandanye turi mu runani tuze kumenya neza icokoregwa kuri kino kibanza biboneka yuko ari ikibanza kirimwo mw'abantu baba barahambwe rero icihuta nk'abajejwe intwaro ni uko ibikorwa vyose biharangurira bijanye n'uburimyi banza guha guhagarara kugira ngo tumenye neza icyo hakorerwa muri kazoza umutama yemeza ko muri ibyo bisigarira harimo umuhungu wiwe anamenyesha kandi ko hari ayandi magufa yigeze kuhatorwa caturirwa hari muri mirongo icyenda n'indwi igenzura rigenda batemesha ibiti ngaha hanyuma bagaca zana abakozi bakaharima abakozi baraje basanga hari amagufa menshi cyane baca bagira ubwoba barinze kuzana nyashyamba banza kuriturirana nyamagufa aha nyene duhagaze yari menshi cyane bariko baraharima ibintu by'imboga n'ibihaya n'ibindi kuri inzora rigenda aya habanje kuhatemesha amapinusi yari nko mu nyuma rero abakozi baje kurima baca bavuga ati ntibishoboka bazanye esanse baca barabituriye batuye ishyamba ryarimwo na nyamagufa byose ishirahamwe Falcon F gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu Burundi naryo risigura ko muri zone Bugarama hari n'ibindi binogo bihambwemo abantu benshi cyarimwe bitaratorwa gerard hakizimana niwe arirongoye hari ibinogo rusangi byinshi hasi novuga igitigiri kuko uh, ankete twakoze tuko twikora rwego rw'igihugu mu ntara zose makomine yose no mitumba yose ibi byahi bugarama nari ndabizi nejo narahaciye ndandika turavugana n'ababibonye ndafise letemo aha hasanzwe hari ibindi hari ibindi aha muri bugarama nyene tumaze gutora ariko bitarajya ku mugaragaro navyo naza ko uh, tuzora dufatikanye n'imigwi isanzwe bijejwe y'igihugu ishyirahamwe forikone efu rikaba rimaze iminsi rikora amatohoza ku binogo byahambwemo abantu benshi icyarimwe fosi komine mu gifaransa kuva ubundi bwikubukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani aho umugwi wa nyuma wari ukigwanira mu ishyamba fnr wasinye amasezerano yo guhagarika intambara ikibanza catowe muri ivyo bisigarira vy'abantu kiri mu karere kabayemwo intambara nyinshi hagati y'imigwi yagwanya leta y'u Burundi n'igisirikare c'igihugu mu myaka ya mirongo icenda mbere ibarabara rya rn1 rihaca rikaba ryarigeze no kubugarwa hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukw'icumi na kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu ico gihe agasantere ka bugarama kadandarizwamo imboga n'ivyamwa abantu bari bahimutse baragahunga kubera intambara zabica bigacika eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika
kimwe mu biraro byo ku muhanda umwe rukumbi uhuza umurwa mukuru wa komine gitanga n'umurwa mukuru w'intara ya rutana kimaze amezi atandatu cyaracitse muri icyo gihe cyose cy'amezi atandatu nta rujya n'uruza rw'imodokari rurangwa mu murwa mukuru wa komine gitanga fidelite yishatse aratugezaho iyi nkuru imigenderanire hagati ya gitanga n'amakomine ari mu icungaro yayo mu mpanuka y'igihugu c'u burundi isa n'iyahagaze komine ya gitanga ari mu makomine atanu agize intara ya rutana ukugira ushike ari inyubako ya komine gitanga ubanza kuzigura ugaca mu ntara ya bururi muri komine ya rutovu nayo ibarabara ryahora rihuza ikomine ya gitanga n'andi makomine ari mu ntara ya rutana ntigikora kubera ko kimwe mu biraro vyarigize iryo barabara aho bita ku ruzi musasa catwawe kubera ko atakundi bari bugire abanyagihugu bahora baca muri iryo barabara bahitamwo kumanuka mu ruzi bakajabuka n'amaguru bishitse kuri urwo ruzi musasa aho ico kiriro cacikiye basanze abanyagihugu babo batoroherwa mu kuja mu kurwo ruzi murabona bamwe b'imizigo nyene bagira ingorane hariya kubera nyene ikiraro cacitse kandi imizigo babategereza kubanza gutekurura canke nabo bakarondera ababasunikira hajya banza abajya abana babasurikira amahera hariya abana babikubita mu mazi bakabishikana vyabaye nabi vyahindutse isura imbere yacu hari umugabo afise ikinga ripakiye imifuko itatu hariho abamukikuje batatu bariko bamufasha gusunika iryo kinga uvuye nk'epfo nk'ubu ushikubwira ngaho utanze amafaranga ibihumbi icenda kaya wafaranga ngaho ibihumbi bitatu amazi kugira ngo bagusunikishe wakurenza utanga icatanu none ngaho ufise ibiki mu mufuko ibizenge mm, hamwe n'umuceri hamwe n'umudandaza none nk'ayo mafaranga warengeje ko uzoya- uzoyagaruza gute ntayo ukigarura usanga nyene waronka nka bitanu usanga usiye ukorera icatanu ingaruka z'icika ry'icokero muri iryo barabara zibonekeza ahanini ku buzima bwa misi yose bw'abanyagihugu bo muri komine ya gitanga haba urwego rw'abagabo abakenyezi hamwe n'urwaruka mu buzima bwa misi yose nta muntu abayeho ngo atundarare ngaho ukenera kujya gusoma utuntu tuvuge nk'ibintu by'ibinyobwa nk'akararo sibe dukorera nka ngaha ibyo bintu by'amasabuni by'ibiki amakaye binda kuva mu bisagara kugira bizoshike numva yuko bizoba ingorane nk'abanyeshuri bagahungenda ku ishuri baragufata ukuboko kandi urumva uwo muntu yagufashe ukuboko aba yatsindiye aho nyene utegerezwa nawe kumusigira ikintu ico kiraro carabomotse hari abahomberamwo n'abandi baronkeraho akantu nyene uca uvyumva nawe ubu kidakoze abana tugiye kwa muganga nk'urwaye ntaronka haca adatanze amahera nicyo nifuza cyo gishoboka ko icyo kiraro Iyo- aba- abagore bibunge turafise ingorane urabona ambirasi muri sose umwe ndetse babona ahantu baducane tugiye kwibaruka dusaba rero ko badukorera icyo kiraro kugira turonka aho turoha duca baducana kiretse ku banyagihugu no kuri komine ya gitanga izo ngaruka mbi ziribonekeza nduwabike aron ni umusenteri wa komine gitanga iryo barabara ryadufasha ibintu byinshi nka modokari yashobora kuva ku ntara cyangwa akava mu yandi makomine yashobora kuza ngaha ariko ubu u, nta modokari ishobora gushika ku mugwa mukuru wa komine bivuye kuri icyo kiraro ikindi nacyo urabona yuko iryo barabara ryahuza amasantere atandukanye yo muri komine yacu ya gitanga eka n'amakomine duhana imbe ntidushobora kuronka ingene dushobora gusohoka tuva ku ikomine canke n'abaza kutugendera ntibashobora kuronka ingene bashobora gushika ngaha ku mugwa mukuru wa komine n'abantu rero bashobora kuza baje ku tuguza ku masoko atandukanye yo ngaha muri komine yacu ya gitanga ntibashobora kuronka ingene bashobora gushika kuri ayo masoko hamwe ico kiriro kitokogwa mu maguru masha abanyagihugu muri komine ya gitanga bafise amakenga ko aho bukera imvura ikagwa ko inganda zizohatikirira nk'uko vyagenze mu mvura ya rushana yaguye mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twe muzosanga twarahonye twarapfuye nyene kubera rya ruzi nk'ubu muri shani y'imvura iriko iragwa irindi ihera kugwa hapfuye nk'abantu benshi sana aha twe twararize twarehanaguye nyene mujya butsanyuma akabira akantagenda birashika urumva urinze wemeza guca mu mazi udafise ubuhinga bwo koga urumva amagisida yuko agoye kwama yoza ngo urajabuka icyo kiraro cya musasa kidakozwe abantu n'ubundi bazoguma bahona kandi haterambere rizopfa rije ngaha mw'iyi komine kubera i- itagira ikiraro hari n'abari bavuye kurangura nk'imiceri igiharo basidukiyeyo nsidukiyeyo bane umunsi gicahenukira no baguye umugorozi nyene abarongoye ikomine ya gitanga bavuga yuko ahabo babimenyesheje igisata cy'igihugu kijeje mu mabarabara bizeye yuko kigiye gukorwa mbere ko n'ivyigwa biza byaramaze gukorwa mu miyaho ico kiraro cacitse cari c'icuma cubatswe mu buryo bwa kijambere si ikiraro ca mbere gicitse mu burundi maze kikamara igihe kirekire kitarakorwa kamwe mu turero twotanga nayo ikiraro c'ibarabara riva imakamba rigana i bujumbura mu kwezi kwa cumi na kabiri kiba caracitse gushika no mango kaba kitarakorwa muri komine gitanga mu ntara ya rutana fidelite ishatse ijwi rya amerika
umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na karindwi uzatangira kuwa mbere utaha mu burundi bamwe mu barimu bimuriwe ahandi bavuga ko bitabanejeje naho sendika yabo igasaba ko bisubirwamo fidel dantoine nsabimana araduha ibindi bisobanuro mu gihe amashuri buca atangura mu ndwi iza imyidogo ni myinshi mu bigisha bakorera mu ntara ya cankuzo bavuga ko bakuwe aho basanzwe bakorera bakungururizwa ahandi kure y'imiryango yabo abigisha bavuganye n'ijwi rya amerika muri komine n'intara ya cankuzo mu buseruko bw'uburundi bavuga ko ivyisunzwe mu kubimurira ahandi bitakurikije umurongo vyategerezwa gufata icagiye cisungwa kugira ngo umwigisha yimurwe nuko abari umwigisha w'umwunganirizi bita Cyprien mu rurimi rw'igifaransa bataravye na gato uburamba bafise mu kazi nitungane store ni umwigisha ico gikorwa co kunguruza abigisha cakozeho aratubwira uko abonamwo akarenganyo Bi- bivanye n'ukuntu abigisha bagiye bariyongera ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe hari habaye ikwiragiza ry'abigisha aho bari babuze kandi turashima cyane uwo mwaka ngene byaba byaragenze kuko bararaba ngene mwaba mwaragiye murakurikirana kw'iryo shuri tugasaba yuko rero bivanye n'uko uwo- inyuma y'uwo mwaka harasubiye kwiyongera ibitigiri kuko turavye nka jewe maze imyaka icenda aho hantu iyo iryo kwiragiza rya mbere ryasanze ariho nkora ndahaguma ariko rero uno munsi siko biriko biragenda kuko usanga a- a- a- abigisha ba- bahawe akazi vuba canke baba bahawe mu mitasho bimuriwe uja gukorera aho aho handi nibo basigayeho gusumba bari basanzwe bafise uburambe Sibomana Eric yahora yigisha ku ishuri shingiro ry'Inyabitsindo muri komine ya Cankuzo avuga ko kubona ku mashuri amwe haba abigisha benshi ahandi bakaba bake bituruka ku burongozi bitaba vyavuye ku mwigisha ubwiwe nta kuntu umuntu mwoba muri batandatu ku ishuri mwatanguranye iryo shuri muri batandatu muri bibiri na cumi na ga- na- na rimwe muri bibiri na cumi na gatandatu mukaba mu- mugeze ku gitigiri cya mirongo ibiri na kangahe abo bandi baje kongerako bari bakwiye kugenda ubwa mbere nawe mwatanguye kuko nibo baje kuduza igitigiri nibo baje kongereza igitigiri cy'aho ba- mu- aho muba musanze twasaba rero yuko no mu kugira abarodepuruwanye batwara abandi ahantu bokurikiza ukuntu abantu bagiye baraza kuko si igikosa- si ikosa ry'umunye- ry'umwigisha ni ikosa ry'abategetsi batuzanira abandi bigisha baje kurenga kuri iyo ntuzeye kuko umwarimu twigisha siva y'ikintu dirigitera akubwiye uteza kweze kita ico akubwiye hanyuma ugakora akazi aguhereje kuko bashobora kugushira kubwunganirize kubera haba ari icyo bagushimye ushobora gufasha muri iryo shuri Sebeya Michel umwigisha yahora ku ishuri shingiro rya Musengati nk'abafasoni abafasoni barafise uburenganzira bwo gusaba ikonje mu gihe bagiye kwibaruka n'igihe bahejeje kwibaruka mu gihe rero nk'umufasoni yibarutse mu gice cya gatatu cyangwa mu gice- mu- mu gice cya kabiri gihe akazogaruka mu gice cya gatatu bakamuhindurira cya gikorwa cyo mu ishuri yahora yitwa ko ari we abajejwe abazwi iryo shuri aca avuga rero ngo ubu- ngo uri umu- ngo uri umwunganirizi ngo uri umusipureye hama rero nk'iki kintu twita rodepurowama kigaca kiguhitana bisabwa nuko uba uzize yuko wibarutse Arcade Butoyi umukuru wa sendika y'abigisha bigisha mu mashuri mato mato mu ntara ya Cankuzo aremeza amakenga y'abo bigisha agasaba ko ico gikorwa cosubirwamwo kuko hari n'abakuwe aho bahora bakora ariko batabwiwe iyo bimuriwe twasanze rero abantu bakuze cyane mu kazi benshi nibo bagiye hasigara bashasha turavye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe iryo kwiragizwa ry'abigisha igihe ryabo inyuma y'imyaka itanu tugaca dusanga bamwe bari bakuye basubiriye kugwira iryo kosa rica rija kurinde rica rija kuri abo bayobozi nyene muri make uba utwaye umuntu kugira ngo aze gukura uwundi biratagaje kumva muri iyo ntara ya cankuzo abigisha ijana na mirongo indwi na babiri nibo bashoboye gukura aho bahora bakora muri abo hariho amashuri amwe amwe yarabuze twasanze yarabuze abigisha mirongo icenda ubu dufise abigisha mirongo umunani na babiri bataramenya gushika uno munsi bazoca na nabo n'abandi mpogazi leonidas arongoye indero muri komine ya cankuzo aremeza ko mu kwimura abigisha bakoreye cane cane ku kuba uri umwunganirizi uwo muyobozi wo ku rwego rwa komine asaba abo bigisha bavuga ko barenganijwe kwandika amakete bagasaba ko komisiyo ibijejwe yosubiramwo amadosiye yabo kugira ngo abo vyogaragara ko barenganijwe barenganurwe mu cankuzo mu buseruko bw'uburundi fidel d'antoine nsabimana ijwi rya amerika
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze bakunzi b'ikiyago ca politike ntorere kazoza muribaza muti mbega uno munsi ntorere kazoza tugiye kuyaga ibiki inyishu ni mukanyide ntorere kazoza nturere kazoza
hari kuwa mirongo ibiri n'umunani imyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri ni ukuvuga yuko imyaka cumi n'itandatu yigoroye amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi atewe ko igikumu yarusha muri tanzania no munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'iyarusha icyo yamariye abarundi turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yoba akenewe uno munsi canke atagikenewe abatumire tubirabira hamwe ni babiri pasiteri habimana ni umukuru w'umugambwe fnr iragi rya gahutu ni umutumire muri kino kiganiro ndakora mu kici ndabara mukije nyakubahwa Jerome sangwa muri kino kiganiro urakoze cyane kuko mwari mwaraduhaye akato mugabo ukuri ntigutsindwa urakoze ubu ni mutumire ni honorable fenias nigaba ni umuvugizi w'umugambwe sawa nyafurodefu honorable mwaramutse amahoro neza sangwa muri kino kiganiro ego nacyo turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abari mu bindi bigo kubera twumviriza urakoze reka nce mperi wawe nyene imyaka cumi n'itandatu irigoroye amasezerano y'iyarusha yo kugarukana amahoro mu burundi no kunywanisha abarundi atewe ku igikumu uno munsi twavuga ko arusha yamaziki mu majambo make Ah, amasezerano yarusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nk'uko arusha ah, yagarukanye umwizero hagati y'abarundi abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane z'amoko mu njyane za politike mu njyane z'intara arusha yatumye ibyo bintu bihava abantu basubira kuba kubona ko ari abarundi bose arusha yaratumye inzego z'umutekano zi- zi- zi- zi- zitunganywa gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijwemwo ubwoko bw'abatutsi ariko arusha yatumye habaho mirongo itanu ku bahutu na mirongo itanu ku batutsi aho ni mu gisirikare mu gipolisi no mu nze- no- no- no- no- n'abajejwe iperereza arusha yaratumye uburundi busubira kwizegwa mwibuke ubwigizego bwigizego n'amakungu mwibuke aho twa Burundi inyuma arusha bwarahebewe amadeni atari make amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye ku nzira nziza yukumvikana n'amadeni bari batwa tubafi- bari badufitiye turayahebye arusha yaratumye habaho isabikanya ry'ubutegetsi ry'ubutegetsi ahantu bivuga kuko eh, biciye mu matora kuko urabizi igihe ntundi ingene zipangwa nta bahu- nta bahutu batanu bakurikirana nta bagabo batanu bakurikirana nta bahutu batatu bakurikirana nta ba nta ba ateze kujamo n'abakenyezi mu ba- mu- mu bantu bane ba mbere ibyo byose byavuye iyo arusha kugira ngo abarundi basubire kubona kuko bose bafize icyo bamara mu gihugu arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru mikuru yo kurwanya ubukene ahantu butanga akarorero kimwe twitwa CCLP 1 na 2 tukavuga na cya na wa mugambi w'igihugu wo kugwa eh, strategie nationale de, de bonne gouvernance uwo mugambi mukuru w'igihugu intwari ibereye ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane arusha yari yatuzaniye eh, uretse ko turi ko turabona muri kino gihe turi ko turasubira inyuma ariko arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari ikintu kiza cyane cyari gifitanye umwizero mu barundi kandi ari ikintu twobana dufatira ko cyari cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bindi ugira uti byasubiye inyuma ariko mbanze mpindukire kwa pasiteri habimana aravuze arusha icyo yamaze kumbure nawe pasiteri habimana uremeza ko arusha hari ibyo yamaze muri iyi myaka cumi n'itandatu mu myaka cumi n'itandatu arusha tuyifata ko ibintu bibiri icyo yamaze cya mbere ni uko nk'uko umugenzi yabivuze aho rwose jewe turi kumwe ni uko yatumye umuja w'ibinjana bitanu yitwa umuhutu umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza akicara akicarana na shebuja umututsi ibinjana bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe iryo jambo bafunze ni uko uno munsi muri igihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranywanyi naho hari abagenda bavuga ngo mama jenoside mama ibiki arusha yarafashije kuri icyo kintu kuko nta nta mututsi yisha acoba kucyo avuga nta muhutu nta mutwa uti arusha yakuye ubuja yakuye ubuja yakuye ubuja kuko yara yarafashije kugira ngo umuhutu nawe yivuze aje aje aje aho hose yavuze umutse kwa hazi Mu- mu biti mu gisoda mu biki Mu Icyo ni icya nzego, mbere eh.
icya kabiri arusha yafashije gihambaye ni uko mu byavuyeyo havuyeyo severe naho itarakora irakora havayo oya umugabo uyimushima umushimira ku gikorwa aheje kurangura ntugashima umuntu agitangura igikorwa gusa hariho amategeko bazogendera ko turayazi Mbe- bazoyarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nkidefanda nabuze gitabara n'umunsi urizina bazotwicarika hamwe n'abo twagwanya aha nshatse kuvuga ibintu bibiri si abatutsi twagwanye twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana si abahutu bagwanye hagwanye oya ntabwo ari abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza ubu rero severi kugira ngo umbwire uti yakoze neza ni uko legitime defanse severe wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Ego, abarundi uzosha hamwe ukuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicarana ku meza isentebe iri kuyakora urabona uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati ego y'amatungo urabona ibyo umaze kurangura navuze ubumwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa Mhm.
uno munsi nta wanjye wangura jerome umututsi ndi umuhutu tu- wabonye ko twaramukanije ngaha ati pasiteri wa muhutu we nange ati wa mututsi we icyo nticyavugwa icyo nicyo kiduhesha agateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura nta- ntidushwana mugabo tugiye mu moko kuko hariho akantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bibyura ibibazo ikiro ni ikiza cyaharusha uti icyo ni icyiza cyane mugabo arusha ntayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze Reka mbere cyo tukijya ko aho nyene Umuta- reka- ico muyi reka ndaki- ndayikemwa ndayikemwa umutama yakivuze Mhm.
kandi yavuze ukuri n'ukuri uti mu gisoda hariho senkani purusa kuri senkani purusa Mhm.
z'abahutu n'abatutsi mirongo itanu kwijana ego mirongo itandatu ibyo si byo none ibyo yavuze si byo rero kandi avuze ko ari ibyo nivyo nicyo nkimwarusha jewe yuko muri constitution uyinegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare muri constitution yavuye yarusha none ushaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi Burundi koko n- Jerome vugisha ukuri hariho amangane koko ubu ngubu washyize ku meza kw'abatutsi ari senkani purusa abahutu senkani purusa oya ko bitari uko nguko rero arusha ako kantu abahutu kugira ngo Akura nabikubwiye kugira ngo nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeseti iporona y'abafeniyasi jeseti ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni icumi icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota etinike nsubire kwa honorable feniyasi habimana yamaze kuvuga ikintu anegura arusha wowe nta kintu na kimwe unegura arusha muri iyi myaka cumi n'itandatu yeze jewe uko arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabye n'ibwirizwa nshingiro tubwira ko uyu munsi ni arusha yaribyaye urumva rero byinshi ni biri ko negura gusa jewe nuko harabuze urwego rwokurikirana neza ishigwa mu ngiro by'ibyari byasezeranywe ni kuvuga arusha ni nk'umwana yavutse hama hageze ko bamurera ngo akure uwo muntu wo kumurera arabura kuko nicyo gituma hari ibintu bimwe bimwe bamwe birabisha iruhande abandi bikirabisha iruhande kuko bitagiye bishyirwa mu ngiro wibuke ko makasiki wa mukenyezi w'umunyameri- w'umunyamerika ariko akurikirana nk'iyo bijya mu ngiro nibyo- ahanini nabyo yoba yara- yara- yanazize rero ikintu ikintu kubona baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku urwego munsi ruraba ishyirwa mu ngiro ry'amase- y'amasezerano ye Ku- bigakurikirana ku munsi ku munsi iki ni ikintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma abanyepolitike rero bategerezwa kuba bahari bose kugira ngo mu kuyasuzuma neza barabe bose babe bahari ntibazovuge ngo bajya ngo bari muri opozisiyo ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzo- ngo tuzobandanye ntorere kazoza nturere kazoza
Ico cari igice ca mbere aho twariko turabira hamwe n'abatumire ico bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha n'ico banegura. Mu gice kizokurikira tuzorabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono. Reka nkengurukire abatumire twari kumwe Pasiteri Habimana arongoye umugambwe FNL iragi rya Gahuturemi nshimire kandi na Honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe sawa Nyafrodebu Jerome Niyonzima nongere nkengurukire namwe gwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabashimiye rero ko mwaduteze amatwi gusa mbibutse yuko uyu munsi mu burundi ku mutumba wa gatebe zone bugarama ni mu ntara ya muramvya hatahuwe amagufa y'abantu benshi bishwe barakeka ko ashobora kuba bashobora kuba barishwe mu gihe cy'intambara zo mu myaka za mirongo cyenda kuko iyo zone ya bugarama iri mu karere kabayemo imirwano ikomeye hagati y'imitwe yari ifite intwaro n'ingabo za leta y'u Burundi iyo mirambo yatahuwe imwe yatahuwe nako ibyo bisigazwa byatahuwe hamwe mu murima abantu barimo bikorera utwabo barima buramatari w'intara ya muramvya emmanuel niyunge ko akaba rero yafashe icyemezo cy'uko imirimo yose iba ihagaze kugeza igihe amatohoza azerekanira abo bantu aba ari bo ariko kandi hari n'abavuga yuko hashobora kuba hari ibinogo hafi aho ngaho birimo imirambo y'abantu benshi maze rero mugire umugoroba mwiza mukomeze munagir- munogerwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika